muzanye radiyo ijwi irya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha riba ruravuga uko ifatwa n'ifungwa rya idamange irya mugwiza yvonne ryagenze ufatiwe aho atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka damange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziravuga ko zugarijwe n'inzara oho inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindarya kandi ndi umurwayi wa diyabeti aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo ntibararya turasaba badupokoze cyangwa baduhungure badusubize mu burundi ubusanzwe bafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi yari yashyizeho minisitiri w'intebe mushya jean michel sama lukonde kenge ukomoka mu ntara ya katanga asimbuye silvestre ilunga ilukamba ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyise bigirimana urakoze veniste perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi ejo ku munsi wa mbere yaragenye jean michel sama lukonde kienge mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere mushasha sama lukonde w'imyaka mirongo ine n'itatu yari arongoye ishyirahamwe rya leta ricukura ubutare jekamine asubiriye silvestre irunga irunkamba yakuwe muri ayo mabanga inyuma y'aho urunani hagati ya perezida cisekedi n'uwahoze aramutswa ico gihugu joseph kabila rusambukiye perezida cisekedi inyuma yo gutsinda amatora yaragondojwe gukorana n'urunani rw'abanywanyi ba kabila ariko rwagumye rumunaniza kuko rufise abashingamateka benshi mu nama nshingamateka ukutumvikana kwarakomeye mu mwaka uheze igihe perezida Tshisekedi yatangaza ko ugusangira ubutegetsi byahagaritse porogaramu ziwe zo kugira ibyo ahinduye mu gihugu acavuga ko agiye kurondera urundi runani mu nama nshingamateka igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko azokora impinduka no guteza imbere iby'agateka ka zina muntu ikigo kijejwe iby'amagara y'abantu muri gine cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko abamaze kwicwa n'umugera wa ebola bageze kuri batanu mu gihe leta hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza batanguye gutororokanya ibikenewe kugira bahangane n'icyo kiza gine yatangaje uwo mugera ku munsi wa gatandatu haheze imyaka itanu usasitse inganda muri ico gihugu co muri afurika y'uburengero abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atatu nibo bishwe na ebola hagati y'imyaka ya bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi na gatandatu mu bihugu byo muri afurika y'uburengero bya gine liberia na sierra leone ibiro bya oni muri gine byavuze mu butumwa bwa twitter ko indege ya mbere izanye abahinga hamwe n'ibikoresho by'ubuvuzi yashitse mu gisagara ca nzere kore ejo ku munsi wa mbere muri afurika kandi perezida wa nigeria muhammadu buhari yariyemeje gukingira abanyagihugu bo mu madini hamwe n'amoko yose mu gihugu inyuma y'ubwicanyi bwabaye hagati y'abanyagihugu mu isoko riri mu mpanuko bushyira uburengero bw'igihugu mu mpera z'indwi irangiye ukutumvikana ko kuva kera gushingiye ku matati yo ku butaka n'ubutare hagati y'ubwoko bw'aborozi bw'abafurani bo mu buraruko hamwe n'abarimyi bo mu bwoko bw'abayoruba mu mpanuko twarongeye kubyuka mu mpanuko igipolisi ntikiremeza neza igitigiri c'abahasize ubuzima mu gihe amoko yacanyemwo yo yitangarije ibiharuro bitandukanye inyuma yo gushamirana kwabaye ku munsi wa gatanu mu isoko rya shasha riri mu gisagara ca ibadan ku murwa mukuru wa leta ya oyo perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yaragirije leta z'ubumwe za amerika bafatanije mu ishyirahamwe otani kuba ishigikiye iterabwoba yabivuze inyuma y'urupfu rw'abanyagihugu biwe cumi na batatu banyurujwe mu buraruko bwa iraki perezida erdogan yarasuzuguye ijambo ryashyikirijwe na amerika kuri ubwo bwicanyi avuga ko ari nk'ukwikurayo yagirije ku munsi wa mbere amerika gushyigikira no gufata mu mugongo abakora iterabwoba mu kuvuga abakora iterabwoba perezida erdogan yari kavuga umugambwe w'abakozi b'abakurde pkk umaze imyaka urwanira mu mpanuko bushyira ubuseruko bwa turukiya erdogan yabivuze haheze umunsi umwe umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ashikirije ko aneguye ubwicanyi bwabaye ku basivile ba turukiya umushikiranganji wa turukiya ajejwe kwivuna abansi kurusi akar nawe yavuze ku munsi w'imana ko ibyo biziga byatowe mu ntara ya gara hafi y'urubibe rwa turukiya na iraki kandi akabyagiriza umuhari w'abakirde pkk ufashwe mu mugongo na leta z'ubumwe za amerika abakora imyiyerekano muri myanimar ejo ku munsi wa mbere bariyamirije ingingo ya leta ya gisirikare yo kongereza iminsi yo gufunga aung san suki gushika ku munsi wa gatatu abasirikare hamwe n'ibiduga vyabo ejo kuwa mbere bari bakajije umutekano mu bisagara bikomakomeye mu gisagara ca mandalay barakoresheje amasasu atica mu gushwiragiza abari mu myiyerekano ku cicaro cari ibanki y'ubutunzi ya myanmar ibimenyeshamakuru vyatangaje ko abantu bake bakomeretse igisirikare cafunze sushi kimwagiriza ko yari atunze uturadiyo two kuvuganiramwo n'abantu imbere y'indwi zibiri bataramukura ku butegetsi
arakoze aloyize bigirimana utegereje ko amakuru avugwa hirya no hino ku isi twibutse ko iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi no ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadiyo acu wa akadomo kama naho ku mbuga mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aya makuru tuyahereye mu rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha riba rwatangaje kuri uyu wa mbere nimugoroba ko rwataye muri yombi idamange y'ibyamugwiza yivone mu itangazo polisi y'igihugu yashyize ahagaragara ivuga ko akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvuru no gusagarira umugenzacyaha idamange yari amaze ibyumweru bibiri atangaza ku murongo we wa youtube ubutumwa busobanura ibyo yita ibibazo byugarije u rwanda kugira kugira ngo twumve neza uko ibintu byifashe nahamagaye umuvugizi wa ribe tiyeri murangira ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane venusta idamange irya mugwiza yvonne yaraye atawe muri yombi ni ibihe byaha akurikiranyweho idamange irya mugwiza akurikiranyweho ibyaha bitatu ari byo guteza imvuru cyangwa imyidagaduro muri rubanda gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta kwigomeka ku buyobozi ibyo ni byo byaha bitatu akurikiranyweho none yafatiwe he yafashwa te byagenze gute byateguwe bite yafatiwe aho atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka damange yagiye agaragaza imyitwarire ivanzemo politike ibikorwa bimwe bigize ibyaha ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe ibyo bikorwa byatumye inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zitangira gukora iperereza kuri ibyo bikorwa ejo rero mu masaha y'umugoroba nyuma y'aho yari amaze gushyira videwo hanze ashishikariza abantu guteza imvururu n'imidugararo bimaze kugaragara ko ibyo bikorwa bigize icyaha rib ifatanyije na polisi y'igihugu yafunze idamange imukurikiranyeho ibyo byaha navuze hejuru mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muravuga ko yarwanyije abagenzacyaha mutubwire muri make byagenze bite Eh, ejo ubwo ribu na polisi bari mu kazi k'iperereza kuri ibyo byaha idamange yakubise icupa umupolisi aramukomeretsa ndetse no kwigomeka ku buyobozi aho yagaragaje kunanirana bya kiboko ari byo mu rurimi rw'icyongereza use of violence and resisting to unlawful arrest ariko se um, mujya kumufata mwari mwabiteguye mwari muzi neza ko mugiye gufata umubyeyi ufite abana eh, kandi ko nabo bashobora kuba bari mu rugo Ah, nibyo kuko ibyo byose twari twabiteguye kandi twari twateguye ko ibyo bikorwa bikorwa neza hubahirijwe uburenganzira bwa bwa kiremwamuntu ndetse n'uburenganzira bwe byari byateguwe neza gusa ariko we yaje kugaragaza kwigomeka no ku- gukoresha kiboko idamange irya mugwiza ivone agitangaza videwo ye kuri youtube yanenzwe kuba apfobya jenoside yakorewe abatutsi mbese namwe ni ko mubibona dushingiye kuri videwo ya mbere idamange yatangaje aho nabwo yavuzemo amagambo menshi rib iracyakora isesengura y'amagambo yagiye akoreshwa muri izo videwo ijambo ku rindi umwanzuro uzafatwa ushingiye ku byo iperereza rizagaragaza Eh, dusubire inyuma gato itangazo ryaraye rishyizwe ahagaragara riravuga ko idamange rya mugwiza yagaragaje imyitwarire idahwitse isa naho yaba arwaye mu mutwe namwe mwabivuze mu kanya eh, mwebwe mubibona mute ku bw'inyungu z'ubutabera hazarebwa niba hatanakenewe ko yajya gusuzumwa indwara zo mu mutwe mu mavidewo idamange yashyize ahagaragara kuva mu byumweru bibiri bishize yagiye asobanura ikibazo yakunze kuregwa cyo gupfobya jenoside akavuga ko adashobora gupfobya jenoside kandi nawe yarayirokotse icyo cyo mukivugaho iki nk'uko nabivuze venisite muri iriya videwo ye turacyakora isesengura ijambo ku rindi tureba niba mu magambo yavuze nta magambo akoze ibyaha ariko icyo navuga itegeko rirwanya gupfobya jenoside rivuga umuntu wese gupfobya jenoside rero ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utarakoze jenoside yakorewe abatutsi idamange ari mu maboko y'ubugenzacyaha mbese azagezwa ryari imbere y'umucamanza dosiye iri gukorwa izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko ni ukuvuga ryari
mu minsi itanu Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane venisita ishyaka PS imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda rirasaba inzego z'umutekano z'u Rwanda kwirinda ibikorwa byose by'icarubozo zakorera madame Damange yirya mugwiza Yvonne y'ibyo bikubiye mu itangazo Bernard Ntaganda uhagarariye iryo shyaka yashyize ahagaragara kuri uyu wa kabiri arasaba ko idamange yafungirwa ahantu hari umutekano usesuye kandi ko umutekano w'umuryango we wakwitabwaho mu Burundi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere yafashe icyemezo cyo guhagarika abahoze bashinzwe kwakira imisoro n'amahoro byinjira mu bigega by'amakomine mu gihugu cyose icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'aho iyo minisiteri iboneye ko amafaranga arenga miliyari mirongo itandatu y'amarundi arigizwa buri kwezi mu gihugu eh, Pierre Claver Nkurikiye umuvugizi w'iyo minisiteri yabibwiye abanyamakuru Angajwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaratanguje igikorwa cyo kwishikira ku rubuga mu ntumbero yo kongereza amakuru n'amatagisi yinjira mu bigega by'amakomine yose y'u Burundi aho cyakorewe mu makomine ashika ku icumi ku ijana na cumi n'icenda zigize Uburundi ibyavuye muri iyo ndwi ya mbere murazi ko byari byerekanye yuko amafaranga arenga imiliyoni mirongo itandatu ariyo eh, yibonekeje ko yahora adashika mu ki- mu bigega by'amakomine adatozwa canke yatozwa naho ntashike mu bigega by'amakomine ivyo rero vyaciye bituma ubushikiranganji bwiyumvira kuraba ivyo mu gisagara ca bujumbura naho ukungene vyifashe buca bufata indwi imwe yo kwishikira ku- mu bibanza bitege- bitorezwamwo amakori n'amatagisi ngaha mu gisagara ca bujumbura Eh, iyo ndwi rero irangiye vyibonekeje ko mu gisagara ca bujumbura hoho ibara ryari ryaraguye ni ukuvuga mu ndwi imwe gusa vyibonekeje yuko amafaranga angana n'imi- n'imiliyoni ijana na mirongo ibiri n'umwe ariyo a- a- anyuruzwa n'abajejwe kuyatoza ntibayatoze canke bayatoza naho bakayashira mu mifuko yabo hari mbere n'abo mu isaha imwe baba babitse amafaranga arenga umuriyoni ku mufuko bakandika gusa ko nk'amajana nk'abiri cyangwa amajana atatu ariyo aja mu bigega by'igisagara cya bujumbura e, baca bafata rero ingingo y'uko ubwa mbere na mbere abahora bakora icyo gikorwa bose ngaha mu gisagara cya bujumbura igikorwa cyo gutoza amakore n'amatagisi hariya ku mabariyeri hirya no hino ngaha mu gisagara cya bujumbura baca bakwa icyahora kibaranga ko aribo bakora icyo gikorwa no kuvuga umwambaro amakarata bahora ba- baba bambaye hanyuma bagaca bararindira ikindi gikorwa eh, bashobora kuronswa n'ababarongoye icyo gikorwa cyo gutoza bahora bakora kikabandanya gikorwa n'abajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi eh, kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera kandi uba mwinshi muri kino gisagara eh, ca bujumbura bajya abantu bashasha umutekano wabo uce wubahirizwa ahambere akaba yanagabishije cyane bajya bahora bakora kiriya gikorwa nabo ba- bo- bashobora kuba ba- baza barahako kuko nibo bagomba kuba intandaro y'umutekano muke kuri bano bashasha aha rero yabagabishije arababwira atajya umunwa yuko uwohirahira agashaka kuza guhungabanya bajya abantu afatwa nk'umwasi w'igihugu ko murumva yuko azoba ariko aba intambamyi y'iterambere kandi iterambere arico gitero n'icitabirizo ca leta y'uno munsi Eh, ico twokongerako nuko basanze hari ivyaha bagirizwa ni ngombwa ko murabizi ko muri kino gihugu icaha cose cibonekeje ni ngombwa hari inzego zijejwe gutohoza ziheza zigaca zikora akazi kazo muri ya makomine cumi y'i- y'igihugu tuba twavuze yuko abatoza bariya bakera bahora batoza barahagaritswe twaramenyesheje yuko bajya bashasha aribo baca babandanya kandi ko hamwe byokomeza vyibonekeza ko babikora neza nko kuri hano ko bazohava baribo babandanya babikora burundu urumva bazoca bazoba banaronse n'akazi Pierre Claver nkurikiye umuvugizi wa Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere mu Burundi mukomeje kumva ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda tukiri mu Burundi agato rwasa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi aremeza ko muri Afurika kimwe no mu Burundi impinduka z'ubutegetsi zikomeje kugorana agato rwasa amaze imyaka ibiri ashinze ishyaka CNL ryabonye umwanya wa kabiri mu matora yabaye mu Burundi uwo mwaka ushize aganira n'ijwi rya Amerika mu kiganiro cyihariye yatangarije eh, mugenzi wacu Frederic Nkundikije amasomo yavanye mu matora ashize ikigwa twokura muri ayo matora ni uko muri afurika muri rusange si mu burundi gusa urabye amatora ariko arabaho hirya no hino muri afurika turacari kure cyane abanyagihugu baratora mugabo uwufise ubutegetsi arakoresha ingufu z'ubutegetsi agashiraho iyo ni ikintu kimwe twa tumaze kubona ibyo byose rero biratwigisha kuko bigaragara yuko nk'abajejwe umutekano rimwe na rimwe biracabagoye kwitandukanya n'ubutegetsi n'imigambwe kumure bi- bitwa yuko bakomotsemo mu gihe bategerezwa guhagararira inyungu z'umunyagihugu Eh, ni intabwe ikigoye kumvisha abo bafite cyane yuko bokwifatanya n'abanyagihugu mu guhindura ibintu murashobora kutubwira ah, muri iki gihe imyaka ibiri yanjye imigambi mishasha mugiye gushira imbere eka imigabo n'imigambi muzoshira imbere kugira ngo igihe c'amatora azokurikira mu myaka iri imbere umugambwe senere uze wigenze neza kurusha ibyo tuzoshira imbere bivana n'ibibazo biri mu gihugu turabona ubukene bugumeze buguma bwiyongera turabona ukuntu urudandazwa ubona umenga rugomba kwegurirwa akagwi k'abantu bake abandi nabo ukamenga barakumirwa muri icyo gikorwa turabona ukuntu igisata c'abikorera utwabo ku karorero gisa naho gisinziriye leta ntihagire icyo ikora kugira ngo kinaguke gihagarare kandi aricyo cyotuma ubutunzi bwisununura turabona ukuntu imigenderanire yagiye icumbagira hagati y'uburundi n'amakungu ico ni ikintu cateye ingorane nini uyu munsi urumva ngo bari mu biganiro n'abanyaburayi mugabo ivyo ntibihagije kugira imigenzo n'amakungu ni byiza mugabo ubanza utosora imigenderanire hagati y'abarundi ubwabo abarundi kubana twinubana dupfa imigambwe dupfa ibiki ibyo tubwiza gukora ku buryo bivaho abarundi bakumva ko ari abarundi gusumba kuba abanyamigambwe Eh, tugarutse ku birori vyo kwibuka iyo myaka ibiri irangiye mushize umugambwe SNL eh, ibirori vyari eh, vyitabwe n'abategetsi batari bake barimo abaseruka ibihugu vyabo bake batari bake mutubwire ijambo nyamukuru mwashikirije nirihe mu kanya gato ijambo nyamukuru twarerekanye muri iyo myaka ibiri inama mbi twagiye turahura nazo hanyuma turerekana n'aho duhagaze yuko tutadebukirwa kubera ibyo turiko turabamwo ko tubwiza kubandanya urugendo gushika dushitse ku ihangiro ryo guhindura ibintu mu burundi atangira ikoreshejwe twafashe mu gusozera yuko umugambi uri ku butegetsi ubona ko wikumiye ko byose ko wotwarira bose hanyuma ko kubera yuko igihano cyo gupfa cyavuyeho mu mategeko y'u Burundi ko ingendo yo kubona abantu bafatwa hanyuma ukabatora ibiziga canke bakazima bakagenda amazima yongo kw'ivyo bobihagurukira bika- bikavaho mu gihugu twarasabye yuko ingingo z'ubutungane zokubahirizwa kuko ntibyumvikana yuko umuntu yezwa n'intahe akaguma apfunzwe canke agaheza umunyororo akaguma mu buroko akarenganyo kadasanzwe twaranasabye yuko mu itanga ry'akazi batokwisunga umugambwe ariko bokwisunga ububasha n'ubushobozi bwa bamwe n'abandi bigakorerwa ku mugaragaro twaranasabye yuko abantu bubarizwa mu byabo no mu byabo nk'uko amategeko abivuga noneho abadusa- abadusamburiye ingoro bakazisibanganya barondegwe hanyuma leta ubutungane bukora igikorwa cyabo Eh, twaranasabye yuko igisata c'aba- c'abikorera ibyabo leta yogira icyo ikoze kugira ngo inzitizi zituma kidatera imbere zivanweho twanasabye nanone yuko ijanye amafaranga baha amakomine mugabo agaherera mu mu makoperative yitwa sangwe usanga yegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko vyosubirwamwo kuko inama nshingamateka na nkenguzamateka amafaranga tuyatora agenewe iterambere rya komine rero byosaba yuko ayo makoperative yabo boheza bakarondera ikindi kigega coheza kikayafata mu mugongo mugabo ntafatwe mu mugongo n'amafaranga yitwa yuko agenewe iterambere rya komine muravuze ko leta y'u Burundi yari ikwiye kuba leta itwarira bose ariko leta yo ivuga ko ari leta mvyeyi no kuvuga ko itwarira bose aho muhavuga ko iki ivyo si byo ni ni- ni vya bindi vy'amajambo aryoshe yo gusereza kuko mu vyo tubona hari ikumira ridasanzwe kuvuga mu- kuva hasi gushika hejuru mu butegetsi eh, na hamwe uzomubona ikigira kabiri leta nimba ivuga ati ni leta mvyeyi nihagurukire ikibazo c'ubutungane bavuga ko leta mvyeyi ni ubuvyeyi bagaburira abana bamwe abandi abirengagiza ivyo bikamwe n'abanyagihugu bose agaton uwasha umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi avuganaga na mugenzi wacu eh, frederic nkundikije ikiganiro kirambuye muragikurikirana mu makuru yacu ataha
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tube bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ziravuga ko zugarijwe n'inzara ubusanzwe eh, bafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ribaha amafaranga bakirwanaho yo ayo mafaranga ashize mu gihe bagitegereje andi bagira ibibazo umunyamakuru ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiriye na bamwe muri bo indenga iratwishe cyane turi kurira kubera indenga ya mafaranga baduha ubu yarangiye tupokera turiha amadeni ubu nta n'ifaranga na rimwe tugifise ubu twirirwa inzara tukarara inzara mwaherukaga ryari twaheruka kupokera muri uko kwezi guheze ku icumi na kwa kangahe mu ku icumi na kane none ubu batwiyumvira ku iki bagomba ko dupfa n'inzara bigenda gute kugira ngo ugaburire abana tuza kurimira ababembe ari n'igihe bataturiha bakatubwira ngo bazoduhe ejo tugaca twiriga ukonye twavayo ngo nta mahera ngo rindire ejo tugaca twaha isombe hariya mu babembe ari nabo batwirukana mu mirima yabo tugaca tuza twiruka kubera inzara isi aha turapfuye n'inzara haba tubana bamwe bamaze gupfa tumaze gupfisha abana babiri hama tweje mu rugo rwanje hejuru y'inzara niwe cyuturosa cyunosa abo baturabire n'iraso nyenya turungikire babanze basiniyo resasu babanze bahagarike gatonye mugabo baturungikire yaso y'abana nkaje nk'ubonyene mfishe abana babiri hejuru y'inzara niwe mwanya kuba muturabire no kumuza mukoze mwikambi ya rusenda turapfuye n'inzara ubwo rero amatugara urugendo rw'ikingero n'ingero rero ababembe batwirukako n'amabuye nta n'amahera baduha urabyumva nta mahera baduha
we bigenda gute ubu rero tuko rigera tugiye kubiba agasombe turafatwa dufashwe rero ga baratukubita ubuhiri ubu nako gasombe ngaburira abana rero ndakagwa rero atari umunyurimwa nta mavuta bimwe nuko rero nuko tubaye nubwo ubona umwana ushi- umusatsi uyishiye byo kuri byajya eh umwana wahishe ku biro byajya gusa umwana umwana ahishe nifuza ko byaza bigenda gute tuwifuza kuba turaba irasiyo ibatunga irasiyo kandi aha ikibazo cy'indenga iyo turi ko turabyitegereza aha hantu mu nkambi urabona iyo mumaze gupakizanya amahera baca bayi- bayiginagura nyine bamwe bamwe bakayakoresha nyine abandi bakasumisha agahera batevye rero gupokera nahone ba- hagira aho bazogera gupokera indenga yarabishe n'amadeni n'ibindi byose byara- barafashe amadeni bakotesha n'amataye bigaca rero kubera impamvu kubera ko baba bata- bategeye kubapokeza icyo rero gituma abantu nyine bajya no mu ndenga hanini cyane ikibazo cy'indenga turamerewe nabi inzara yatwishe abana ba- birirwa batariye tubak- bakarara batariye mugire icyo mudufasha baduhaye amafaranga y'amezi ane baduhindana amafaranga y'amezi ane duca turariha kuronderamo akarima ko kurima ibyo turimo ubu bizokwera na ryari mu kurya turinda gufata tu- bakadutwara ku maparajuru bakaduhereza ibihumbi bibiri cyangwa bitatu kugira abana barye turahangayitse turatesetse oya inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindajya kandi ndi umurwayi wa diyabeti aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo ntibarajya ubu abana basigaye bagenda kwiba mu mazu y'abandi kubera inzara mu babembe baja kwibayo Ba- bariko barandura mu mirima y'abandi y'ababembe kubera inzara abana bakaza bakubita bakaza bavunitse kubera iki inzara bibi imyumbati bayihekenya wajya gusoroma udusombe natwo kugira udushore n'ubundi bagaca bakuroga bakagukubita umurambo kukuroga se yari uwo baruze Eh, hariho ababa bariko bararoga imirambo ubu natwe baraturodze baduterera ko amapese kubera twagiye gusoroma isombe twaheruka gupokera mu kwezi kwa cumi na kabiri Ama- baturiha amadeni bari badusanganye badufitiye y'amezi ane natwe twarariye ayandi madeni duhita turiha ayandi madeni ubu rero inzara iratwishe tumaze amezi abiri tudapokera kugira ngo tujye nuko twari ko tugenda kurondera udukwi mu ishamba tukazana twa dukwi tukadushora ku itanganyika hama tu- twa- tukaronka agafu n'ubu- ni- ne- ne- n'utuboga cyangwa tugasoroma isombe tugashora tukaronka agafu n'ubufu agafu n'imboga none bahita rero ababembe bateze imirima yabo ugafatwa na bwa burozi ugafatwa n'ishimo ukuguru kukabyimba kukanganuku cyangwa ugafatwa na ya pese baka- ukarinda kandi guhangayika ni ukuri turafise indenga rwose aha abana b'iwacu bishwe n'inzara Gu- n'iyo tugiye guca ingero mu kibembe ntibaduhemba batubwira ngo abarefije ngo duhem- ngo twahembwe ifaranga z'amezi ane kandi iryo faranga z'amezi ane nta kintu zatumariye bagaca banka no kuduhemba bakakubwira ngo mbego ntimwahembwe ifaranga z'amezi ane ngo mbe tuguhemba izindi faranga ngo uza kumari- kumaziki ni ukuri turasabye yuko leta ya kongo yogira ikintu yodufasha na haseri kugira turabe mw'iyi nkambi i- uko twomera bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo eh, turacyagerageza kubona ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu kugira ngo eh, twumve icyo bavuga kuri icyo kibazo haniho dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe na mukubir ya baro wafashije kuyabagezaho mbashimye mwese kuba mutega amatwi ijwi ry'amerika buri munsi kandi buri menshi ku migabane yose y'isi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana